mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ararisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli ayavugwa hirya no hino ku isi turu yahereye mu karere k'ibiyaga binini muri uganda perezida yoweri museveni ejo ku munsi wa gatatu yavuze ko atariko arategeka abanyagihugu biwe kuguma mu rugo mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa ebola yavuze ko igihugu gifise ubushobozi bwo guhangana n'ico kiza abategetsi bo muri ico gihugu co muri afurika y'ubuseruko batangaje mu ndwi iheze ko habonetse abanduye ebola muri disitirigite ya mubende perezida museveni yavuze ko abamaze kuwandura bageze kuri mirongo ibiri na bane muri bo batanu bakaba bamaze kuhasiga ubuzima abantu abandi bantu cumi n'icyenda bari mu bakekwa kuba bari baranduye ebola nabo nyene barapfuye bafubwa badapimwe nimba bo bari ariwo bari banduye uganda isangira ububibe na repubulika ya demokarasi ya kongo yagiye iterwa na ebola muri kahise aheruka ni mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aho uwo mugera wahitanye abantu batanu repubulika ya demokarasi ya kongo yo ku munsi wa kabiri yatangaje ko ebola yasezerewe mu ntara ya kivu y'uburaruko mu buseruko bw'icyo gihugu inyuma y'indwi zitandatu uwo mugera wari warongeye gutera icyo gihugu aha ntihavugwa amerika ejo ku munsi wa gatatu yarahaye malawi turabandanya ku makuru muri afurika malawi yarahawe ingabire ingana imiliyoni amajana atatu na mirongo itanu z'amadolari ihawe na amerika amahera yo gukora imigambi itari mike y'igihugu ijyanye n'inyubako umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko iyi mfashanyo malawi yihawe kuko yateye intambwe zigaragara mu bijyanye n'intwaro ibereye umushikiranganji blinken yarashimiye perezida lazarus chakwera kuba yarateje igihugu imbere mu bijyanye na demokarasi hamwe n'iby'ubutunzi yavuze ko ayo mafaranga azotuma umwimbu wiyongera mu gisata c'uburimyi muri Malawi perezida Chakwera yatowe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma yo kwiyamamaza yemera ko azorwanya ibiturire mu ntango z'uku kwezi yarakuye abashikiranganje indwi abagiriza kurya ruswa leta ya Biden muri Amerika yongeye gushira ingufu kuri Afrika mu ntumbero yo kuzibira igihagararo c'Ubushinwa n'Uburusiya kuri uyo mugabane wa afurika ahandi havugwa amerika itanga imfashanyo ni muri ikirere ahejo ku wa gatatu amerika yatangaje iyindi mfashanyo nshyashya ya gisirikare ingana n'imiliyaridi umuriyaridi umwe w'amadolari kuri ikirere ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa amerika bwavuze ko iyi mfashanyo nshyashya igizwe n'ibisasu byo mu bwoko bwa misire amasasu asanzwe y'inkoho ibigwanisho byo gukorora indege za drone ubuhinga bwa radare hamwe n'ibiduga byo mu bwoko bwa blende iyi mfashanyo nshasha ya gisirikare kuri Ukraine icishikana iyingana imiliyaridi cumi na zitandatu n'ibice bibiri z'amadolari imaze guhabwa Ukraine kuva Uburusiya butera ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka
Washington ijwi rya Amerika havugwa hanze ku mugabane wa hanze y'umugabane wa Afrika ubushikiranganje bwa Amerika n'ayandi makungu muri Amerika bwarashikirije amakenga ejo ku munsi wa gatatu ku banyamerika bafise n'ubwenegihugu bw'Uburusiya ko bashobora gusabwa kuja kurwana muri Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya ubwo bushikiranganje buvuga ko uburusiya bushobora guhakana ubwenegihugu bw'abo banyamerika kubabuza kujya kurondera ubufasha muri ambasade kubabuza no kuva mu burusiya no kubatwara ku rugamba busaba abanyamerika kwirinda kujya mu burusiya muri iki gihe kandi ubusanzwe usanzwe agasabwa gutaha bidatevye mu gihe habonetse indege zitwara ingenzi amerika isaba abanyamerika bari mu burusiya bifuza kuvayo ko bovyikorera ku gatwe kabo ku- vuba bwangu kuko ambasade idafise uburyo bukwiye bwo kubafasha baranabuzwa kugira uruhara mu myiyerekano iyo ari yo yose yaba iya politike canke iyindi hanze y'umugabane wa afurika kandi ni ku mugabane wa buraya aho amashyirahamwe mu bihugu bya buraya yafashe ingingo zo gukomeza umutekano ku miringoti yabyo itwara ibitoro na gaze ni nyuma y'aho imiringoti ibiri itwara gaze iva mu burusiya itoborewe n'abantu bataramenyekana ibyatumye ibiciro by'amasoko ntanganguvu byongera kwiyongera bikaduga ku mugabane wa buraya bamwe mu bategetsi ba buraya hamwe n'abahinga mu by'amasoko ntanganguvu bavuze ko bisa n'uko uburusiya ari bwo buri nyuma y'icyo gikorwa bise ko kigayitse abandi babaye barabangira bagira kugira kugira uwo bagiriza imbere y'amatohoza y'icabiteye ubumwe bwa buraya bwamaze kugabisha ko hazoba inkurikizi kubo ivyo bizokwagira umuvugizi wa perezidansi w'uburusiya we dmitri peskov yavuze ko ivyagirije ko uburusiya ari bwo bwatoboye iyo miringoti yabwo bukitoborera ko ari ibiterasoni ku babivuze ejo kuwa gatatu uburusiya bwaciye butuma ko inama y'akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano izokorana ku munsi wa gatanu ejo icegera c'intumwa y'uburusiya muri oni dmitri peskov yavuze ko iyo nama izovugirwamwo ivy'iyo miringoti ibiri yatobowe
dushimire aloyisi bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ubushakashatsi bwashyizwe ahabona n'ishyirahamwe transparency international ryo mu rwanda bugaragaza ko abagore bashika kuri mirongo irindwi na batanu ku ijana bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi iyo nagiye gushaka akazi bosi arakampa namusanze ari muri roje aba aranyeruriye arambwira ngo kugira ngo akomeze ampe akazi cyadukomezanye ngo ni uko nyine namuha ndamubwira ati nta kibazo birangira nyine turyamanye uyu ni umwe mu bakobwa baswe ruswa ishingiye ku gitsina yemeye kuvugana n'ijwi rya amerika mu burundi idosiye ya dr sahabo christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga kira hospital yafashe iyindi ntumbero francois hollande yahoze ari perezida w'ubufaransa ari mu rugendo muri repubulika ya demokarasi ya kongo izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi dosiye ya dr sahabo christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga kira hospital yafashe iyindi ntumbero umwe mu bamwunganira mu mategeko co kimwe n'uvukana na dr sahabo barafashwe barapfungwa pierre claver niyo nkuru araduha idonido kuri iyi nkuru idosiye y'urubanza rwa dr sahabo christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga i bujumbura kira hospital iguma ihindura isura uko bukeye uko bwije uyo ubu afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva mu kwezi kwa gatanu y'umwaka inyuma y'ukwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza abagerageza kumuvugira bose baraterwa ubwoba ndetse harimwo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira umwe muri bo metre sandra ndayizeye yarafashwe arafungwa kuva kuwa kabiri co kimwe n'umwe mu bavukana na dr christophe sahabo uwavukana na sahabo yagirizwa ko yamuserukiye mu nama y'urwego nshingwantwaro rw'ibitaro kira nico kimwe na babiri mu banyamitahe b'ibitaro kira hospital esperance baranyizigiye na claver manonko kuri uyu wa kabiri biriwe muri parke ya muha hagati mu gisagara ca bujumbura umunsi wose babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri iyo dosiye abo bavuga ko bafise ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa abo co kimwe n'ikigo c'abaswise citwa swiss med international nibo bafise igice kinini c'imitahe muri ivyo bitaro ibice mirongo itandatu n'umunane kw'ijana nk'uko biri mu rwandiko rw'ico kigo abashinwamanza baburanira dr sahabo mu masentare mpuzamakungu bariyamiriza ifungwa ry'abo bantu babiri harimwo na mugenzi wabo metre gustave niyonzima ni umwe muri bo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze kandi dusanzwe tuzi ko responsibility individuel ukabona umushingamanza yahora aburanira muganga christophe sahabo nawe baramufashe baramupfunze kandi amategeko amukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe rero ibi ni ibintu bitwereka ko ata mategeko ariko arakurikizwa amakuru ijwi rya amerika rifise ni uko umuryango wa domisiyano ndayizeye yahoze atwara uburundi wasavye ko umukobwa wiwe metre sandra ndayizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira akazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko mu byaha dr sahabu yagirizwa harimo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro yamara ikigo c'abaswisi gifisemwo imitahe myinshi kiravyiyamiriza iryo shirahamwe swiss made international ryerekana ko leta y'u burundi ifisemwo imitahe mike yoba ishaka kwigarurira iyindi mitahe n'amatungo y'ibitaro kira ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure perezida ivariste ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya dogiteri christophe ni ukubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu apfungiwe iki mbarira ingingo imupfunze n'iyihe mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva na jiyomba porokirere byari kugenda uko nyine nkumva se ngo utabara nta kundi se mba nabigize navuze ntintegereza kubona amahera ya leta iyo ari hose je niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara by'urubanza baca bajya mu by'imanza ibyo rero subira kubyinjiramo cyane aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dosiye y'ibitaro kira hospital bemeza ko iyo dosiye icafuza ishusho y'Igihugu eh, mu ntumbero y'uko baca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bapfungirwa ubusa kugira babanyage urukomba amazi ibintu vyabo baba bafise kuko urabona yuko nico twita mu gifaransa la spoliation yo gutwara imitahe y'abazungu iri muri bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseur étranger batazogaruka mu gihugu babona ati ntituza ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwacu kuva Dr Sahabo apfunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aserukira inyungu za leta muri ivyo bitaro ishirahamwe Swiss Made International rifise imitahe myinshi mu rwandiko rwayo ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ryatangaje ko inama y'urwego nshingwantwaro y'abanyene imitahe muri ivyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ivyo bitaro budasubira kuva mu mabanki kandi ko utwara ivyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr Sahabo iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ivyo bitaro bifise ubutunzi umukozi w'ibanki BCB yabwiye ijwi rya Amerika ko bahawe amategeko ko atawuzosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital umunyamategeko yigenga Notere Didas Rudaragi yemeje ivyavuye muri iyo nama y'urwego nshingwantwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri aba ko yoba yateye umukono ku rwandiko rutari rwo ibyo metere rudaragi atemera ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo umuvugizi w'amaparike mu burundi abivuga ko Agnes Bangiricenge yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ko idosiye iri mu butungane atawurekuriwe kugira icyo ayivuga ko itarahera pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika urakoze clave mu rwanda abagore bagera kuri mirongo irindwi mu rwanda abagore bagera kuri mirongo irindwi na batanu ku ijana bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi mu gihe abagabo ari mirongo ibiri na batanu ku ijana byo ni bimwe mu byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe ku bantu igihumbi n'amajana abiri bwashyizwe hanze n'ishyirahamwe transparency international rwanda asumta kaboyi niyo nkuru dufitiye uyu muryango uvuga ko mu babajijwe bagaragaje ko ruswa y'igitsina igaragara cyane mu rwego rw'abikorera aho igeze kuri mirongo itanu na karindwi ku ijana uru rwego rukurikirwa n'amashuri makuru bigeze kuri mirongo ine na kabiri ku ijana mu nzego z'ibanze naho hatunzwe agatoki ko iyi ruswa igeze kuri mirongo itatu na karindwi ku ijana imiryango itagengwa na leta niyo igaragaza ruswa nke ishingiye ku gitsina kuko igeze kuri cumi na kabiri ku ijana madamu ingabire marie makire uyobora uyu muryango yagaragaje ko iyi mibare yasohowe ari mike ugereranyije n'abatavuga iyi ruswa bagahitamo guceceka iyi nayo iri mu ziremereye ziri hejuru cyane kuko nongere mbibutse ko ari ikintu kidakunze kuvugwa nk'uko no mu bushakashatsi byagaragaye niba turinda tubona imibare ingana kuri iyi ntushaka uyikube gatanu ugereranije n'abataba babivuze ubwo rero iri hejuru iri hejuru pe kuko a- abenshi erega baranabikubwira aba bana bakora mu mahoteli abanyeshuri mu- muri za kaminuza cyane cyane noneho na leta rero ya- yayihaye icyuho kubera ko yafashe i- ihuza abanyeshuri aho bari bafite amacumbi ariho huye ibazana hano i kigali ugasanga abana bara- bapanze amazu ugasanga abana bakagera bakajya mu bibazo bibegisipoza nyine abayobozi banyuranye bari bitabiriye imurika ry'ubu bushakashatsi barimo abashinzwe inzego z'ubugenzacyaha imiryango inyuranye itagengwa na leta ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire mu rwanda madamu rose rwabuhihi we yagaragaje ko ikibazo gikomeye kuko iyi ruswa itavugwa ikibazo kigaragara hano gusa nuko abantu badakunda kuvuga cyane ruswa ishingiye ku gitsina kandi hari biri mu nzego zose turagomba rero kwibaza buri rwego rwakora iki urw'abikorera rwatunzwe agatoki cyane ariko n'inzego za leta zatunzwe agatoki na sosiyete sivile yatunze agatoki bivuga ngo iki kibazo kiri mu nzego zose twumva abatanze amafaranga twumva abatanze amasambu twumva abakoze ibintu byinshi ariko ntabwo no mu makuru ntitubyumva cyane bihagije kubera iki nk'uko byagaragaye mu bushakashatsi abantu ntabwo babikorutinga kuko niba uzanye ikibazo ukikajyana imaze imyaka itanu waravuye ku kazi uhunga ikibazo nka kiriya urumva kugira ngo inzego zizabikurikirane biragorana ubushakashatsi bwasohowe na transparency international rwanda bugaragaza ko abagore aribo bibasiwe cyane n'iyi ruswa mu batanze ubuhamya mu bushakashatsi bagaragaje uburyo batswe iyi ruswa ngenda agiye gushaka akazi bosi arakam namusanze ari muri roji abaranyeruriye arambwira ngo kugira ngo akomeze ampe akazi cyadukomezanye ngo ni uko nyine namuha ndamubwira ati nta kibazo birangira nyine turyamanye maze kujya ahantu hatatu hose bimeze gutyo nakoze muri kampani nkora muri njye mukobwa urimo bosi arambwira ati naragukunze nibwo bosi yaje kumpamagara tutagiye no gukora hari kwa gatandatu arambwira ngo ndakeneye ku kazi njye naragukunze nabikubwiye kuva kera nutemera ko tuzaryamana ntabwo nzaguha amanota nk'ay'abandi ubwo nabonaga ari umupapa mukuru cyane ukuze ndagenda mbiganiza mama mama arangije arambwira ati rero sitaje yivemo ubu bushakashatsi ariko bwanagaragaje ko n'abagabo babatse ruswa ishingiye ku gitsina nubwo imibare ikiri hasi ugereranije n'abagore abagabo makumyabiri na batanu ku ijana nibo basabwe iyi ruswa umugabo byabayeho utagaragaje isura ye ndetse n'izina rye yasobanuye ko yahuye nayo rwose narabibonye umudamu akajya abwira umwana w'umusore njye yabanje kubimbwira ngewe ngo nzajye nza kumumasa tuza no kubishwanira cyane icyo gihe ngira akarengane cyane mu kazi akajya noneho antoteza bigeze aho rero noneho noneho yadukira undi mwana w'umuhungu we arabyemera ubushakashatsi buje bukurikira ubwari bwasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwo bwari bwagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina yiganje cyane mu mashuri makuru na za kaminuza naho hagaragaye nk'icyo gihe hari mu butabera abakoze ubu bushakashatsi bemeza ko ugereranije n'ubwakozwe mu myaka itanu ishize iyi ruswa isigaye ivugwa apolinari mupiganyi umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane hari icyahindutse ubwa mbere abatanga amakuru barirekura ni ibintu bidasanzwe kumva victime avuga ati igihe byambayeho gusa twakwifuza ko victime bariya victime kandi ba- babigeza kuri rib ikindi mbona cyahindutse ni uko eh, nubwo bariya ba perpetrators bariya ba- bayisaba barabikora barabizi neza ko ama- eh, amategeko abahana babikora bafite ubwoba nanone bihisha inyuma ya yuriya mutangamakuru cyangwa yuriya mu victime barabanza bagakora bakamureba akareba uwo muntu ubumenyi afite icyizere yifitiye ni ikihe umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda usaba abakorerwa ibi byaha ko bajya babivuga vuba kugira ngo ababigizemo uruhare bahanwe kuko iyo batinze kubitangaza ibimenyetso bigora kubibona mu gihe biregewe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta francois hollande yahoze ari perezida w'ubufaransa ari mu rugendo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu yaragendeye ibitaro vya panzi kwa dr denis mukwege temistocle mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'ubufaransa yageze muri kongo kuri uyu wa kabiri mu ruzinduko rw'ibukavu yari aherekejwe n'umufasha we madamu jirigaye ambasaderi bruno obert n'abandi bategetsi bo ku rwego rw'igihugu muri kongo bwana francois hollande aha akaba yitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro inyubako nshya n'ibikoresho bijyanye nayo byagenewe ubuvuzi bwo kubaga byo ku rwego rwo hejuru mu bitaro bya panzi muganga mukwege wegukanye igihembo cyitiriwe nobel cy'uwaharaniye amahoro cya bibiri na cumi n'umunani kubera ibikorwa akorera hipanzi yashimye ubwitange bw'uyu wahoze ategeka ubufaransa mu bikorwa by'ibi bitaro yagize ati igihe yari akiri perezida w'ubufaransa yanshyikirije igihembo cyitiriwe Chirac kuva icyo gihe urugamba rwacu yarugize urwe yaradushyigikiye yatugiriye inama none uyu munsi asohoje rimwe mu masezerano ye kuko ubwo navugaga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo yanyijeje ko umunsi umwe azaza kutureba akiboneraho ubw'ibibera muri iki gihugu rero kuri twe nyakubahwa perezida dutewe ishema no kubakira na cyane ko tuzi ko kuza kwanyu ku bitaro bya panzi gutanga ubutumwa bukomeye bw'uko ihohoterwa ridakwiye kwemerwa kuza kwanyu ku bitaro bya panzi biratugaragariza ubumuntu bwanyu ku ruhande rwe nawe bwana oranje yashimye umuhate wa dogiteri mukwege hamwe n'abo bakorana ariko kandi avuga ko hageze ko intandaro z'amabakorerwa abagore mu burasirazuba bwa kongo zihagarara burundu bwana francois hollande yabivuze muri aya magambo si les conflits demeurent si la guerre continue niba amakimbirane akomeje niba intambara zikomeje niba ingabo z'amahanga zitumiraho zidakenewe ahubwo ziza kwangiza niba hakiri amabakorwa n'inyeshyamba z'ubwoko bwose aha mushobora kuzuza inshingano zanyu zo gusana kubaga guhumuriza ariko urwo rugendo ntirwazigera rurangira ni nayo mpamvu kuba kwanjye hano kutari gusa ikimenyetso cy'ubucuti ikimenyetso cyo gushima gutsimbakaza umubano ubufaransa bufitanye na kongo ahubwo kugomba kuba n'ubukangurambaga ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore n'ubwo gusaba guhagarika ukwivanga kw'amahanga hano muri kongo bwana francois hollande wategetse ubufaransa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi abaye umutegetsi wa kabiri ukomeye wo ku mugabane w'uburayi usuye uburasirazuba bwa kongo by'umwihariko ibitaro bya panzi muri iki gihe iki gice cy'igihugu gikomeje kuyogozwa n'intambara ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro ni nyuma y'umwami filipo w'ububirigi n'abari bamuherekeje baherukaga i bukavu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ubutumwa bw'aba bombi muri iki gice burasa guhamagarira ko amakimbirane n'intambara birangira uyu mutegetsi kandi asuye kongo mu gihe ubufaransa burimo kugerageza gukora ubuhuza hagati y'ibihugu bya kongo n'u rwanda ubu bireba na y'ingwe biturutse ku ntambara z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu u rwanda rushinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira icyakora ntibizwi niba uyu wahoze ategeka ubufaransa ashobora kugira icyo avuga naho kuri iyi ngingo na perezida felix tshisekedi wa kongo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo
tugushimire temistokle muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abanyarwanda n'abarundi zipfunzwe mu ibohero rinini rya munzenze mu gisagara cya goma kubera ibibazo bitandukanye ariko bidakomeye umumenyeshamakuru wacu ari asanka darius araduha ibindi kuri iyi nkuru mayibarura ni impunzi z'abanyarwanda n'abarundi zigera kuri mirongo ine nizo ziri muri gereza nini yo mu mujyi wa goma zikaba zihamaze imyaka yenda kugera kuri ibiri zitagemurirwa zitaburana kandi zitabonana n'ababo abo twahuye n'imiryango yabo yabye ijwi rya amerika ko bagenda bahura n'ibibazo byinshi harimo ihohoterwa ubukene n'ibindi bikaba binagira uruhare runini mu gusura ababo bari muri gereza uyu ni mukasangariane bageze muri kongo muri mirongo icyenda na kane umugabo we amaze imyaka ibiri ari muri gereza nini ya munzenze sigira ngo tugere ku muntu wacu uri mu munzenze ni ikibazo gikomeye kitubera ikibazo gikomeye no kuva iwacu kugera mu munzenze ni taransiporo kugenda no kugaruka nayo twabona ko ntabwo twabura ibiryo ngo tubone taransiporo n'abana bo yasize bamaze kurwara bwaka bayaja mu munzenze ndari akagaruka natwe mbese kumugeraho bibaga iprobleme bikaba ikibazo gikomeye niyo mpamvu mwewe leta mugomba kumuteteya ave mu munzenze mugabe senzira ni umurundi wageze muri kongo muri mirongo icyenda na gatanu yafunzwe azira ururimi avuga igihe cy'imirwano yabaye i rugari hagati ya m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta hashize umwaka n'igice ataburana twagize amahirwe yo kumusanga mu gipangu cya gereza yatubye ko amaze iminsi ibiri ari kurya ibishishwa by'imineke kandi ubuzima arimo butari bwiza afite icyo asaba abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyangombwa dufise ngaha aya masita dufise yayo iyo tuyigendana mu ibarabara umusirikare cyangwa umupolisi ayikubonanye aca avuga ngo kuko siswe ngo ntabwo uri mu nzira nziza z'amategeko agaca agupfunga bivuze ngo twebwe ma- hano twarapfuye duhagaze leta ya kongo ibishyiremo ingufu turonka inyishu kuko ntituzi icyihishe inyuma yabyo ahantu turi hari umutekano mukeyi cyane batwikira abantu bakagira gute nta kivugi nta muntu avuga ntaki dukeneye ko badushakira ahandi hantu bakadukura ngaha kuko hano mu burasirazuba bwa kongo hari umutekano muke ukabije cyane Ishirahamwe Collective des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo Kinshasa Kojeski rivugira impunzi ryatanze ibirego kuri HCR rivuga ko ntacyo imarira abo bantu rikaba ryamagana uko kwirengagiza rihamagara abayobozi b'igihugu gukoresha uko bashoboye kose izi mfungwa zirekurwe Musikami Pekosi niwe urihagarariye Dans un premier temps, nous rappelons au gouvernement congolais l'obligation de protéger les réfugiés quand ils turi kwibutsa guverinoma ya kongo ko igomba kwita ku mpunzi iziri mu gereza zigomba gusohoka ku buryo bwose tuzi yuko wenda zifite amakosa ariko aho impunzi zitura ntabwo ari muri gereza tukabasaba ko babavanamo bakabajyana mu nkambi zitandukanye Quand les réfugiés, les réfugiés ne se retrouvent pas en, pris- en prison, mais qu'ils se retrouvent dans des camps où ils doivent vivre.
ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ku bwayo ryavuze ko rizi iki kibazo kandi riri kugikurikira rivugana ku buryo bucukumbuye n'abategetsi bashinzwe ubutabera ariko bongeye basobanura ko icyemezo cya nyuma kizaturukira kuri guverinoma ya kongo san biensimas ni umuvugizi wa hcr mu ntara ya kivu ya ruguru Les personnes qui sont ici à Goma reçoivent impunzi ziri hano i goma tujya tuzifasha tuzi yuko ubuzima butoroshe hano mu mujyi ariko dufatanya na guverinoma c'est rare kugira ngo turebe icyo twakora ahubwo ndi gushimira abanyekongo uko bafata izi mpunzi comme la RDC.
ubu turi kureba ko twakemura iki kibazo Le travail est pour les réfugiés de trouver leur place.
ku nkuru dukesha kojeski impunzi z'abanyarwanda n'abarundi zirafungwa kubera urujijo kubura impapuro zibaranga aderesi amacakubiri n'ibindi bitandukanye bikaba bibatera ingorane buri gihe bitewe n'ibi bibazo bose muri rusange bifuza ko guverinoma zose eshatu harimo iya kongo u rwanda n'uburundi zikoresha uko zishobora kose zibasubize mu bihugu bakomokamo ali asankadarius ijwi ry'amerika igoma
urande barara igira hirya ariko mada hererwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekasi ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe
wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha dushimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's a MK record. Dr. March production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti. Sikilize sauti